Now, the most horrible experience, woman narrates how her brother allegedly stabbed and killed their mama. Twenty-five-year-old Awuwa Dahiru wey dey stay riminkebe area of kano state nigeria say wednesday 3rd of may 2023 go remain for her memory for di rest of her life and also for di wrong reason na in di evening of may 3rd her 22-year-old brother ibrahim musa allegedly stabbed their mother 50-year-old ajara mohammed to death. Late Ajara bin dey live with her three children after di collapse of her second marriage wey produce two children before Ibrahim father request for im pikin to return to im house. Ibrahim na her second pikin. We just finish chop lunch around 2:30pm me her and my sister before she tell us say she wan visit her friend wey be her close door neighbour after she comot me and my sister continue to dey gist Na'im ibrahim enter around 5:30pm dey ask where she dey wetin i tell am be say she dey around but if he wan see am make he go call her himself not knowing say he get knife with am awuwa talk say na small time pass before dem hear am dey talk to their mother for entrance of the house before dem finally hear shout as he dey stab her multiple times with knife auwal tok say she dey aware say dis no be di first time her brother go raise hand against dia mama although she no witness dat one at di moment auwal her sister and oda relatives dey di house dey mourn late ajara wey dem say na very loving and caring person na ayomiko alao bin dey report for wisdom yard television.